Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki mirongo ine n'indwi y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije ubu nk'uko mubimenyereye rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuva ejo ku munsi wa gatandatu w'igenekezo rya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi k'umunani gushika ku igenekezo rya kane ry'ukwezi kw'icenda mu burundi hariko harabera amahiganwa mu nkino zitandukanye hagati y'abasirikare bo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya afurika mu seruko ku bihugu bitandatu bigize uyu muryango ibihugu bitanu nivyo vyarungitse abasirikare muri ayo mahiganwa mu gihe igihugu c'u rwanda arico conyene co muri uyu muryango kitaserukiwe muri ayo mahiganwa igitigiri c'abasirikare barimwo abagabo abakenyezi hamwe n'abapfaso bari muri ayo mahiganwa n'amajana atanu ibirori vyo kugurura cese ayo mahiganwa vyatangujwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza akaba yaratangaje mu ijambo yashikirije ko kubona iryo higanwa rikomeye ribera mu Burundi ari ikimenyetso cerekana ko mu Burundi harangwa amahoro yarongeye kandi aratera kamo abasirikare mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu seruko kabasaba kwama barikanuye hamwe no gushira inguvu hamwe mu kurwanya iterabwoba muri ako karere urukino rwa mbere rwabaye ejo ku munsi wa gatandatu ni urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abasirikare b'u Burundi hamwe n'abasirikare b'igihugu ca Kenya ari nabo batahukanye intsinzi bakaba batsinze abasirikare b'u Burundi kimwe ku busa mbega ku bwanyu ayo mahiganwa y'abasirikare bo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afurika mu museruko afise insiguro nke kubona igihugu c'u Rwanda kititavye izo nkino vyovyo bivuga iki kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza mwiriwe neza Colonel Baratuza eh mwiriwe neza cyane murakomeye yego me turakomeye yego me muri ayo mahiganwa ariko agenda gute gushika ubu
eh gushika ubu ayo mahiganwa ahuza ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afurika y'umuseruko nk'uko manje kubivuga by'ubwiwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku kibuga cyitiriwe umugwana wa Rudoviko wa Gasore ejo ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi biriko biragenda neza cyane gushika uno munsi nk'uko mubivuze ejo byari ibirori byaciye bireherahezwa n'umupira w'amaguru uhuza igihugu ca Kenya n'igihugu c'u Burundi uno munsi rero imikino ikaba ibandanya ubu muri aka kanya nyine turiko turavugana inkino zikaba zigira zitangure mu bice mu bisata byose nk'uko bitegekanijwe umupira w'amaboko basketball ku bahungu umupira w'amaboko witwa volleyball ku bigeme hamwe n'umupira w'amaguru football mu rurimi rw'igifaransa ku bagabo n'uwundi mukino mushasha witwa w'abakenyezi hano iwacu witwa netball nawe nyene mu kanya gatoya uratanguye ibihugu bihava bitana mu mitwe n'ibihe ibihugu bihava bigira izo nkino n'ibihe
ibihugu biza gukina uno munsi ku mupira w'amaguru ni kuva isaha icumi ku kibuga citiye umuganwa rudoviko rwa gasore haza guhuza guhura imigwi ya iserukira igihugu c'ubuganda hamwe n'igihugu cya tanzania mu mupira w'amaboko bita basketball ku bagabo ubera mu kigo cyahoze kirimo ikambi y'abasirikare bakora bavuye mu ndege batayonze parashitiste hariho urukino ruza guhuza igihugu cy'u Burundi n'ubuganda muri basket cyatanguye saa cyenda n'inusu ubu biriko biraba mu mupira w'amaboko ku bigeme utanguye ubu nyine isaha cumi uza kubera ku kibuga cya parike aho i bujumbura uza guhuza uburundi n'igihugu cya kenya hanyuma urukino rwa netball ku ruhande rw'abigeme ruza guhuza uburundi n'igihugu cya kenyene mu kigo cya kaminuza mu ntwazangabo isikamu igihe cy'isaha cumi
insiguro muha ayo mahiganwa ni iyihe ku byerekeye umubano hagati y'ibyo bihugu byose bigize uyu muryango
imikino nk'iyi irahuza cyane abakinnyi abakinnyi baboneraho kumenyana cyane hambavu y'imirimo ya minsi yose y'abasirikare bikorwa muri aziya y'abasirikare nyine biba bitunganijwe mugabo iyo bahuriye mu nkino benizi rusange bita je collectif mu rurimi rw'igifaransa biratuma abakinnyi bamenyana cyane gusumba ugasanga barabaye abagenzi hanyuma nk'uko nyamwinshi mukuru w'igihugu cyacu yabishimugije ejo iri shyirahamwe ry'akarere ka afurika hariho ibintu byinshi dusangiye hariho umwansi usanga dutegereza kurwanira hamwe yita ibitero by'iterabwoba terorizme mu rurimi rw'igifaransa hariho n'ibindi bijyanye n'ibyaduka nk'ubugaragwa uruzuba cyangwa ibi bijyanye n'imvura nyinshi y'isegenya igwa igasanga irononye ibintu byinshi bishobora gutabarana cyangwa imiriro y'ibyaduka nk'ibi rero abasirikare mwumva bashyika amajana atanu bahuye bagakinira hamwe bakamarana indwi zibiri bayaga gusa ibintu by'inkino hambavu ya mirimo ya minsi yose biratuma bamenyana gusumba kandi noneho umuntu yemeye mugakina inkino nk'izi muca muba abagenzi bose nta bansi bashobora guhura muri bene izi nkino hanyuma insiguro inkino nk'izo zifise cyane cyane ku banyagihugu bamenyereye kumva iyo wumvise abasirikare yumva abantu bari ku rugamba eka akamaro inkino nk'izo zifise ku banyagihugu b'ivyo bihugu byose ni nkaka ego cyane cyane aha no kumenyereza koko abanyagihugu bamenye yuko umusirikare iminsi yose atari ugufata inkoho karaje ngo aze kurwanya umwansi abasirikare bari baranezerwa barerekana ibirori ndetse muribuka yuko haba muri bihugu mu gihugu cyacu ikigeze kuba gisohora abakinnyi karuhariwe mu kwinonora imitsi bagaserukira ndetse n'igihugu bakagenda mu makungu bakabigira neza murabazi bamwe bamwe bankazamyambi murabizi ko bahora babikora bigacika urumva rero guseruka hambavu y'ibikorwa bya gisirikare byo mu mazi nabyo nyine yuko babikora neza abasirikare bacu n'inkino ntibazishyira inyuma ntizisigara inyuma kuko abasirikare batuza kuba bazi ibintu byo kwinonora imitsi cyane nicyo cya mbere mbere baraba yuko umusirikare mu kwinjira yuko abishoboye ibyo ashoboye rero mu kwinjira baramuha umwanya utari muto wo kuguma bibandanya bitegura ku buryo rero nk'ibi ibihuje ibi bihugu bagakina batambaye za mpuzu z'intambara za tashitashe badafise za nkoho abanyagihugu bakaza kurora ari benshi baca babona yuko koko nabo nyine hariho ibikorwa bakora bahurizako ibi byose nabijya navuze byo gukinga ibiza hajya nk'amazi cyangwa ubugarwa yo buze tubukinga ukoresheje inkoho urinda gufata ubundi buhinga wize ugakora n'abanyagihugu rero muri ibi mu minsi iza barashobora kuvugira imikino igahuza y'abasirikare igahuza n'iy'abanyagihugu bityo bakabona yuko ari umuryango uri hamwe abasirikare n'abanyagihugu bose bashobora guhura bagakina akarere kakaba akarere koko mbega aya mahiganwa yobara ya mbere abaye hagati y'ibyo bihugu byo muri ako karere cyangwa hariho amahiganwa yabaye mbere
aya mahiganwa agira aya cumi na rimwe murumva yuko haheze imyaka cumi n'umwe ategurwa akogwa ishyirahamwe rya afurika y'umusaruro ryatanguye kugira bene n'aya mahiganwa mu bihumbi bibiri na gatanu bikiri ibihugu bikeyi igihugu cyacu muri azi ko cyinjiye neza na neza mu ishyirahamwe rya afurika y'umuseruko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ubu rero tumazemo imyaka icumi tukaba ari ubwa kabiri tubyakira aya mahiganwa twakira amahiganwa inkino nk'izi aya mbere tukaba twayakiye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe byumvikana yuko mu myaka cumi tukaba tuyakiriye kabiri ni iteka ku gihugu cyacu kuko murumva abo bashyitsi bashika amajana ane baje bava muri ibyo bihugu bakaza bakamara indwi zibiri bakina ngaha mu gihugu cyacu bahura n'abarundi hariho mbere bamwe bamwe bavuga bati tuzova ngaha tumaze kumenya amajambo atari make y'ikirundi kuko aho baba babana n'abandi bakinnyi b'abarundi bakaguma babatembereza babavugisha abandi abarundi nabo bakiga indimi zabo hariya niho raba biraryoshe umuntu ahashyitse ni kuri n'ibintu byiza biteye igomwe kubona abasirikare bari hamwe bariko barakora bene ibi by'imico n'inkino biratuma bamenyana neza kandi bikaryoha mu kanya gatoya cyane rwose amahiganwa azokurikira azobera mu gihugu iki
ntihenze nibaza yuko amahiganwa azokurikira ku mwaka uza ari igihugu ca kenya canke sudani yo mu bubanuko mugabo sudani yo mu bubanuko yari kubyakira murabona ko ari kinshasa ariho icinjira yaje kaburorezi baraje kaburorezi bararungitse intumwa zishika zitanu kugira barabe ingene bigenda ubu nta bakinnyi barungitse ubwo bazoca bitegura guhera ubu bishoboka yuko nibasanga bari bavuga bati turiteguye turashobora kubyakira nibo boca babyakira ariko tuzobaza neza tuzobimenyesha mu minsi iza igihugu kizoba gikeneye kiramukiwe kubyakira ntitwaheze amahiganwa igihugu kibanyi cy'u rwanda nticitavye izo nkino abasirikare b'uburundi canke abatetsi b'uburundi bavyakiriye gute
uko tubyakira hano mu gihugu cy'iwacu ni ibisanzwe twebwe mu nteguro hari integuro ubwa mbere integuro zatanguye kuva mu kwezi kwa kabiri bwa mbere hariho abahinga bava mu bihugu byose bigize akarere batanguye inama ya mbere yo gutegura inama ya kabiri yabaye mu kwezi kwa gatanu aho kwari kugira ngo bashire bapange neza byose ibitekerezo kuzokogwa n'abazoza aba ari bo hanyuma iya nyuma yabaye mu kwindwi aho kwari ugushira novuga igikumu ku masezerano ya nyuma y'ingene bumvikanye ko bizokorwa igihugu rero kibanyi cy'u rwanda muri izo nteguro zose nticyarungitse intumwa tubona yuko batari biteguye kuza gukina hamwe n'abandi urumva umuntu ataje nta umufata ku nguvu igihugu cacu nico cakira kandi nico gifata novuga kibifata mu bintu byose haba kuryamika abakinyi haba kubafungurira byose cyangwa ingene biyunguruza wumva n'igihugu kiba cyakira kibikora wumva bataje ngo bavuge yuko bazoza ntawuheza ngo afate umuntu ku ngubu tureka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na jean marie jean marie muriwe neza
twiriwe mwiriwe muri hega jean marie
mbonzi mwisare mu burundi mwisare mwitwa ndezi na ry'ikirundi
nashaka kubibabwira twacyamamare gusa ntajya nawuvuga yego meduga ku ijambo murafise ikibazo murafise icyiyumviro nagira ngo azomutumire mwatumiye n'aho nabifatiye hagati yego ndamubaza igituma u rwanda atashoboye kwitwara mu mahiganwa kandi tuzi biba byavuye ko ari kubera uburundi budahuza n'u rwanda cyangwa zuba izindi ngorane zoba zarahabaye hagati yabo
ico kibazo nuko mutagi mutariko muratega amatwi ni ikibazo yaraheje kwishura mu kanya ariko sinzi ko hari ikintu woba ashaka kukivuga ko koloneli baratuza
yego bakitubwira murakoze murakoze eh, koloneli baratuza mwari muheje kwishura ico kibazo Okay. ndabona koloneli baratuza eh, telefoni imeze nk'icika ariko reka dusubire tumuhamagare mu kurindira ariko reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika teofila abarabaza ikibazo teofila miriwe neza
alo turabumva natwe turi ko turaha muri matusi ubwo turabona yuko ayo marushanwa arimo kuba yari ay'ingenzi kuko arahuza ibikorwa bya gisirikare ariko cyo noneho turibaza dutese u rwanda ku kigo rutagaragara muri iyo mikino ahari ndi gutuza ubumwe bw'ibyo bihugu
ikibazo urashaka gusubiramo ikibazo neza ntigitomoye neza mushiya nawe teofila teofila
alo ndumva rego itari gushoboka neza ego subiramo ikibazo teofila usubiremo ikibazo
ashaka kubaganiriza ku bibazo bya bya iriya myiyerekano y'ingabo ziri mu burundi aho ngaho ubwo ikibazo nyine dufite se ni iki ingabo z'u rwanda zidashobora zigaragare naho muri biriya bihugu zerekane yuko bifitanye ubumwe aho nyine tukikengera ko se bashobora kuba ikibazo kuko urabona abandi bose bariyerekana
murakoze teofile ikibazo mubajije teofile ni ikibazo na jean marie yabajije ariko icyo kibazo nk'uko nako ndabivuga colonel baratuza yasa n'uwacishuye kandi inyishu nyinshi nibaza ko tuzoba zifise leta y'u rwanda kurusha reka ariko tumuhe ijambo tumve icyo abivuga ko colonel baratuza
murakoze yaba jean marie yaba teofile bose babajije ikibazo kimwe nk'uko muhejeje kubivuga ikintu nacishuye yuko igihugu gitegura kwakira izo nkino bakigena bagiheza kugira gukina inkino ziheruka nk'ubu iziheruka zarabaye bacu batora yuko ari uburundi buramukiwe hama burundi buremera bwemeye rero buca butumira bugategura ati hategurwa kuba amanama atatu ayo manama bategereje ibyo bihugu bizorungika intumwa bitegereza kurungika abaza gutegura abahinga igihugu rero kitarungitse abahinga ngo kivuge ingene citeguye abakinnyi kizozana bongere bavuge bati imikino tuzokina n'iyi n'iyi n'iyi urumva kidateguye muri izo nteguro zitatu ntigiheza ngo kize kuko hariho ibitegurwa uwakira nawe nyine yitegura nk'amahoteli bashikiramwo ibifungurwa bafungura byose bakabitegura neza imodoka bazogenderamo aho rero uwutaje utaje heza ngo umuvugishe kandi ntawukorera ku nguvu mugabo byaba byiza bose bagiyemwo niko umuntu aba yifuza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na pascal pascal mwiriwe neza
mwiriwe neza pascal muri hehe
ndi bujumbura mu burundi mu kamenge yego mu izina ry'ikirundi ninde
nagomba kuba haro duga ku ijambo izina ry'ikirundi
niyo nkumva tugomba kubaza umudozi cy'uburundi
pascal pascal urashobora kwegera kure iradiyo kugira ngo tukumve neza cyangwa uyizimye reka pascal uburundi buriko bwakira izo nkino bwunguka iki nk'igihugu cyunguka iki
egome urakoze ndabumva telefone yawe imeze nabi igihugu kitashoboye kwitaba aya mahiganwa n'icyo gihugu nacyo gihomba iki hama hagomba nko kubaza kandi izo nkino zoba zishigikiwe na fifa ko ariyo tuzi ariyo ijejwe ibintu by'inkino nk'izo cyangwa muri jezo olympique izo nko ku rwego rw'isi yose zishigikiwe n'uwihe mugwi ko tuzi fifa ariyo yitegikiye nka football ibyo by'amajezo olympique bigakirwa n'ibindi nko mu gihugu biri ko birafinanswa nane ni nkande ariko ayo mahera ariko arazifasha izo nkino yavuye he ni bande bayatanga ibibazo byaje byari ibyo murakoze murakoze pascal reka duhe n'ijambo kandi gerard gerard muriwe neza
muriwe cyane murakomeye nko muri amerika yego me muri hehe gerard
ndi bujumbura yego izina ry'ikirundi
nshaka kubaza umutumirwa wacu pascal gerard murashaka kutubwira izina ry'ikirundi
niba byari icyo bwita dubuga ku ijambo rero dubuga ku ijambo nyarutse
murakoze cyane gutumira umutumirwa kugira ngo aduhe umuco kubera izo nkino urabona nteze gusoma yuko ibihugu bitanu aribyo byita ibihugu bitandatu ni byiza cyane kuko haraba ibintu by'ibintu biratuma umuntu abantu biyumvanamo bakamenya imico hirya y'ibihugu bitandukanye ashaka kubaza umutumirwa mwatumiye ko bavuze yuko twasomye yuko yuko ibi abasoda urukino rwa mbere uburundi bwatakaje bwatsinzwe na kenya ibi bintu ni bimwe yuko uburundi butari bwiteguye neza kugira ngo bwakire izo nkino kuko twarutangurira gutsindwa ariko tanguye gutsinda ariko twakira izo nkino nkabashimiye cyane ibi bintu biratuma uburundi boneka neza urabona amahoteli amahoteli mu burundi yo cyane bakeye abantu bangana kujya gutegura icyo hose bakaronderera ibyo bafungura bakababwira imodoka bagiramo amateredaboro kugira ngo bakire inkino z'impuzamakuru ni ukuba ufise amatireri yaguye kuba ufise uburyo nkashaka kubaza isinasoma yavuye he cyane igihugu icyo ari cyo cyose gisabye amahiganwa kizanira uburyo kugira ngo kibandanye kibaho nkashaka kubaza abantu agashimwe kari karizo ko nkazotwara iriganwa muri bihugu bitanu vyitabye natahe nkashaka kumaza mu kare ko twabonye yuko igihugu cyose u rwanda kititabye akuntu nawe nyine yashyiramo akabiri bakabona yuko agahimiriza izo gihugu kikazoza mu zindi nka zo kurikira cyane kugira ngo tugurane imigenderanire abantu nka kera kuko uriko haraba hajya umubanyi n'umuryango bikomeye nkagenda musaba igisirika yavuze yuko bikomeye urabona ibintu byose bita mu bwumvikano w'inkino abasirikare rero amashini y'igihugu ijambo yavuze yateye intege vema abasirikare yuko igihugu bitanu byitabye yuko igisirikare kitoba solide kikabikira imbere umwasi hamwe alo ibibazo ni byinshi gerard ugeze aho ibibazo byawe ni bitandatu wogezaho byaba ari byiza kugira baguhe inyishu murakoze gerard reka duhe ijambo rero koronere baratuza atangure cyane cyane yishyure ibibazo bya pascal pascal yabaje nk'ibibazo nka bitatu cyangwa bine ikibazo cya mbere ni ikintu uburundi buhungukira mu gutunganya izo nkino reka igihugu kitaje nacyo aho uruhombo rwacu n'uruhe abaje ikibazo kibaza niba izo nkino zishyigikiwe na fifa arabaza kandi ni byerekeye abatanze umutahe mugeze ku ijambo mutange mwishuri ibyo bibazo bya pascal
ego murakoze nagomba mbaze mwishuri pascal ku bibazo yabajije inyungu hoho za mbere igihugu cyacu kibungukira ni uko reka mvuge ku gisodo bwa mbere igisirikare nabivuze abasirikare bacu iyo bakinye bakakira bagenzi babo bo mu karere bagahurira mu kibuga bakinnye umupira w'amaguru cyangwa iy'amaboko baramenyana cyane rwose gusumba hariho n'izindi n'iyindi myimenyerezo basanzwe bahuriramwo iyo gisirikare nayo nyine bamaze kugirira nini wacu kabiri hariho ku rwego rw'intwazangabo bagirira ibimenyerezo ahantu haba hari ku bicapo bagacapura bategura ingene bokinga hakaba rero n'iyindi nteguro usanga ijyamo abasirikare bato bato bagatanga amategeko ugasanga umurundi afite icyo agejwe umukenya afite icyo agejwe umutanzaniya afite icyo agejwe umuganda afite icyo agejwe umunyarwanda afite icyo agejwe tugahuriza hamwe ari icyo tugomba gutabara tukagikorera hamwe hambavu y'ibyo rero bya ibikorwa bya gisirikare urumva twakigize inkino barashobora guhura mu rundi rwego bakavuga bati nta handi twagarukiye he muri bimwe twakora ubu bigeze he ni ukuvuga rero ni ukuza barahwanirana mu yindi ntumbero atari iya gisirikare mugabo ari ibintu by'inkino bijyanye no kwinonora imitsi kuko kwinonora imitsi abasirikare nabyo nyine barabihuriza ko inyungu ya mbere yo ku musirikare ni uko tumenyana gusoma hano ku gihugu naho ushoboye kwakira abantu nk'abo bangana gutya mu gihugu iwanya bari iteka biba binezereze byerekana yuko igihugu cyose gishoboye kirashoboye kuko birategurwa ikibazo cya kabiri nacyo yabajije yuko iyi mikino amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe ajejwe inkino abizi nka fifa cyangwa izindi nibyo ibi si byaduka nk'ama inkino nk'izi iyo dutunganijwe ku rwego rw'akarere nk'uku aya mashyirahamwe ateza kuba abizi kandi no gutumirwa yaratumiwe murumva nubamenyesha yuko hariho n'ishyirahamwe mu rurimi rw'igifaransa yitwa fizime conseil international de sport militaire iyo n'iy'isi yose irimo ibihugu byose byo ku isi yararungitse intumwa ejo niho zari zaratanze n'ubushimwe kuba baserukira ibihugu byabo ejo ku mugoroba hariho iyindi shyirahamwe rijejwe inkino za gisirikare ku isi yose ni federasiyo interinasiyonari de siporo militeri nayo nyine yarabungitse yaratumiwe twibaza yuko bashobora kuza umwanya uwo ari wo wose twarabyumvise no ku mugabane wa afurika nyine hariho urwego nk'uru nabwo nyine rwaratumiwe tubaza yuko bishyuye neza kandi bashobora kuza ntibashyitse ejo ku munsi w'iyugurirwa mugabo bizomara indwi zibiri barashobora kuza kuko imbere y'uko utegura ibi ubanza kubimenyesha bakamenya ikigo kirakorwa ntubamenyesha kandi iyi mikino yose ukwiba ikurikiza amategeko mpuzamakungu umwanya n'abakinnyi hamwe n'abahagarikizi bose bateza kuba bafite impapuro za ngombwa zibaha uburenganzira bwo gushobora guhagarikira izo nkino hanyuma hagize n'ibitsindo biba byavuyemo ingene byagenze baratanga raporo ku rwego rwo hejuru byumvikana yuko ari byiza ku gihugu ikibazo cya nyuma cyerekeye umutahe
umutahe bavuze uwabajije ati yuko aribo baca baterera ibi bihugu biba byateguye izi nkino nibyo biheza bikabishyira mu migambi yabyo ya minsi yose kuko ayo mashyirahamwe arabise nayo nyine ahagarukira ariko bagize icyo bazana gishobora aho gishikira hariho imigwi isanzwe iyi migino babwira isanzwe imwe n'imwe nka muzinga iri muri shampiyona ngaha y'i bujumbura isanzwe ikina mu mikino ngaha i bujumbura yumva irazwi hanyuma ingene bigenda rero ibi byose izi nkino uko zitegurwa ni igihugu gitegura ni igihugu gitanga uburyo kuko birateguwe mu itunganywa ry'ibizorangurwa barabitanga hanyuma bakabyemeza babishyizemo kugira ngo kuko biri mu migambi igisirikare kiba kigiye mu byo kigiye kurangura bisanzwe bizwi barayashyira ko rero hanyuma hagize aho baronse uwongereza kongereza koko uburyo butangwa ntibuba bukwiye neza hariho
hanyuma muvunagure mu majambo make cyane rwose ibibazo byabajijwe na gerard atangura wewe avuga ko mbega uburundi bwari bwiteguye ko bwatsinzwe urukino rwa nyuma reka yabajije n'ibindi yashimye n'izo nkino yongera arashima n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ikibazo kindi yabajije n'ikibazo gisa n'icyabajijwe cya finansima icyo ntimukigaruka ko haravuga rero n'agashimwe ko habwa agashimwe mwatekanije kuzotsinda izo nkino zose ikabaza n'ukuntu igihugu cy'u rwanda cyohimirizwa kugira ngo nacyo nyine muri kazoza citabe imikino nk'iyi muduge ku ijambo mu kanya gato
yego murakoze kuri gerard ikibazo yabagije kubona ubu kenya yaratsinze igihugu cy'u burundi mu rukino rwa mbere rw'umupira w'amaguru ni ibintu bisanzwe cyane kuko iyo bariko barakina baritegura kandi bariteguye cyane aha ntawovuga yuko kubera batsinzwe igikino kimwe si ukuvuye ko batiteguye abari bahari barabonye umupira ingene wagenze ingene bakinye ni ukuri ni hamwe nyine bavuga bati uwimana si ukuvuga yuko barushijwe mugabo uwutsinzwe akinjiza igitsindo amanota aba yaronse twibaza yuko hari izindi nkino zibandanya uburundi bushobora gutsinda hanyuma kenya igatsindwa n'izindi aha ntawe uramenya ntawoshira hagati mu ryinyo ngo ni uwa mbere biracabandanye kandi noneho kirasi umupira w'amaguru gusa niyo batsinzwe ejo barushijwe nako umupira w'amaguru bashobora gurusha ahandi kandi ko byama bigenda hanyuma inkino nazo uko zingana zose umupira w'amaguru abazoba mbere bazoronka igikombe n'imidari y'inzahabu hanyuma ba kabiri baronke imidari y'umwakaka aba gatatu imidari y'umujumbu niko bimeze nkajya barabitegura umukino rero umwe uwo wose kuko ari ine hanyuma hariho n'umundi rukino ntavuze rwo kwiruka ibirometero cumi na bibiri ku bahungu hamwe n'ibirometero umunani ku bigeme ruzoba itarike zibize ukwezi kw'icyenda aho igihugu gishobora gukinisha bane cyangwa batandatu kimwe kimwe bivana n'abo baba bateguye ikibaye icya mbere rero muri abo batandatu bashateranya amanota bashyitse bose bakagira umwanya mwiza baba ba mbere nabo nyine babaha imidari gutyo nyine uko bakurikiranye ku bihugu umugabo byumvikana akarusho rero agashimwe ni ako kaba babaye ba mbere haba muri netball muri basket muri football muri vore no mu gusiganwa biruka ikindi nacyo guhimiriza igihugu kititabye nibyo akamo barakumva si twebwe twobigira mugabo twe turatumira guhimiriza naho biva ku muntu ingene yipanze neza byoba byiza bose bahuye ibihugu byose bihuye bigakina kuko urukino n'urukino muhuye murakina hanyuma mugakina neza urushije uwundi agatsinda nta ngumu zirimo tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na innocent innocent mwiriwe neza yego yego mwiriwe muri hega innocent
mu gisagara cya bujumbura bujumbura izina ry'ikirundi
ikaba ndiwimana innocent
ninde
ndiwimana innocent siyo sibomana innocent duga ku ijambo murafite ikibazo murafite icyiyumviro
icyo natere nanjye ni icyiyumviro yego yego barakoze gutunganya ayo mahiganwa ayo mahiganwa amahongera nkabasha ni kubera iki u rwanda barukuyemo kuza guhiganwa kandi rwari ku rutonde hama tugashima yuko inkino ziriko zigenda neza hama nkasaba none inkino nizahera batoronka agashimwe cyangwa ntibitoronka agashimwe hama nkasambaza n'umutima ati kubera iki u rwanda barukuyemo kandi rwarururimo barukuyemo kubera iki hariho ingora hari ingorane bufitaniye uburundi n'u rwanda
murakoze si bomana innocent ibibazo byawe turabigaruka ko ariko muri rusange mbona ari ikibazo kimwe kuko ibindi bibazo haba agashimwe cyane reka n'agashimwe nibaza ko icyo kibazo cyabajijwe icyo kibazo cy'uko bakuye mu rwanda ibyo nibaza ko ari bishasha ko amakuru ariko avuga nuko u rwanda rutaje reka duhe ijambo kandi na diodone na diodone diodone mwiwe neza mwana mahara muri hega diodone
karusi karusi witwa nde
diodone irindi
harerimana harerimana murafite ikibazo murafite icyiyumviro
kazo nari mfite ni kazo nari mfite twarenga dutatu none twasubiziwe yego
gusa twaje gushimira ibintu zo mu karere zitabye ayo mahiganwa ariko byerekanye yuko ari umubano mwiza hagati yabo akabazo karara murakoze diodone harerimana arashima arashimira cyane cyane ibihugu byitavye izo nkino ikibazo sibomana yabaje sinzi ko ariko kimeze ko u rwanda ngo rwari ku rutonde bakarukura ko hariho insiguro hari ingorane hagati burundi n'u rwanda koronere baratuza
murakoze kuri kibazo cya inoso yabajije yuko ngo kubera iki bakuyemwo igihugu cy'u rwanda ngira nimba yakurikiranye neza tugitangura nta n'umwe yavuze yuko hari umuntu yakuyemo igihugu cy'u rwanda nta n'umwe ndabisubiyemo yakuyemo igihugu cy'u rwanda igihugu cy'u rwanda kirimwo gusa cyarungitse abakinnyi n'idarapo ry'igihugu cy'u rwanda riramanitse muri izo nkino byumvikana yuko atawufise uburenganzira rero bwo gukuramo igihugu cy'u rwanda bararaba neza no ku masanamu baraza kubibona yuko ibendera ry'igihugu cy'u rwanda ririmwo igihugu cy'u rwanda rero kigumamwo hanyuma nibaza yuko ku mwaka uza aho bizobera bashobora kwitaba natwe tuzo kwitaba tugahurira aho tugakina ntihagire rero abatwara ibitari ibyo ngo igihugu cy'u rwanda caravuyemo ingorane nazo ingorane ku ruhande rwa gisirikare twe nta ngorane dufitanye n'igihugu cy'u rwanda
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe kandi na jean dayizeye mwiriwe neza jean dayizeye mwaramutse mwakeye mwaramutse neza muri hehe
ndi muri ayowa
muri muri leta zunze amerika yego yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku mahiganwa ariko araba hagati y'ibihugu bigize umuryango wa afurika yo mu buseruko abasirikare mu nkino zitandukanye turi kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ego nakurikiranye ikiganiro kuva mu ntango ahanini ikibazo nta kibazo mvise kwa rukunganira nashaka kubateza ku gihugu ukwaco iyo caje kiva kugira ngo babone guserukira mu burundi ibyo nka twebwe turi hanze biduhereza icyizere gikomeye yuko umugambi w'amahoro n'igihugu cy'uburundi ko cyizewe ko ibintu biri ko biragenda neza rero ku ruhande rw'iwanje ndamukeje n'ingabo arongoye nyakubahwa gasupari baratuzwa baratuza kweri ndabakeje cyane rwose kandi abipfurije imigisha ikomeye kugira ngo igihugu cy'uburundi nacyo kizotahane intsinzi n'imidari y'ibikombe byegukire kuri cyo muri uno mwaka kandi byo tunezera nka twebwe turi hanze ibisigaye nashaka ndamusabe nk'uko kuva ahawe amabanga akomeye ko ndamuzi neza yarabyifashemo neza kugeza kuri uno munsi abandanye nk'uko yatangwe kugeza uno munsi kugira ngo igihugu cyacu kibandanye kizwi mu makungu nk'uko kiri ko kiritanga no kugarukana amahoro mu bindi bihugu murakoze mundamukiritse nawe nyine ku ruhande rw'iwanjye nuvuga ati nakomere ku ngoma arakumva amushana jean ndayizeye murashima cyane rwose ibikorwa biriko birarangurwa eka n'izo nkino ko kamo yakumvise ka n'izo ntege mumuteye yazumvise reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika abasi mwiriwe neza abasi alo abasi muratwumva ndabona telefone ya ambasi itariko iravuga ariko reka ndamuha akanya koroneri baratuzagira icyo avuga ku majambo meza yashyikirijwe na jean ndayizeye
egume jean ndayizeye ari muri ayiwa muri leta zunze ubumwe za amerika arahejeje kuvuga amajambo ashimira igihugu cyacu cyashoboye kwakira no gutunganya izi nkino hanyuma ashimira n'ibihugu byarungitse abakinnyi ni byiza cyane ku ruhande rw'iwanjye nabwo yakoze yakoze ku majambo meza numvise yavuze ingene dukora imirimo ni byiza mu gihe umuntu iyo ariko arakora kumva arashigikiwe n'abantu bari nk'iyo kure biratanga ingufu n'ingoga arakoze nawe nyine tukaba tumusabira yuko nawe nyine mu byo ariko arakora yogononokerwa akabirangura neza gutyo akabandanya aza aratera intege abariko barakora bakorera igihugu cyabibarutse
tugarutse cyane cyane kuri icyo kibazo cyabajijwe cyerekeye gutera akamo igihugu kititabye ayo mahiganwa hari ikindi kintu nk'iryo shyirahamwe ka umuryango wo muri ibyo bihugu ushobora gukora kugira ngo nawo nyine bajijure uyu munsi hashobora kuba ari u rwanda ejo hashobora kuba ari ikindi gihugu kugira ngo umuryango wose w'ibyo bihugu ukoranye cyane cyane nko mu mahiganwa nk'ayo ayo mahiganwa abe yitabwe n'ibihugu nka byose
mu bisanzwe iyo haraba amanama menshi ku nzego zinyuranye ibiye kugira bishike kuri urwo rwego rwacu byaciye hatari hato twebwe ni ukwita yuko turi abahinga haba inama z'abahinga kugira ngo bategure ibiba byatunganijwe ariko nta nama migeno vuga nyinshi yuko hariho ubwoba yuko hari ibihugu byinshi bitazoza biritaba amahiganwa oya namba na gato jeni baza yuko abatwumviriza bose borema yuko atabisaka biriko birasha ngo hari ibihugu byinshi bizohava byidohoramwo bireka kubwiza inkino urabye ingene bakina n'ingene bahura bikaryoha ni ukuri nibaza yuko atangorane zizahaba abadodo barabyita bakubwisha ahubwo tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Luc Luc mwiriwe neza ndabona na telefone ya Luc itariko iragenda neza reka tubandanye kuri izo nkino mu gihe ubu mu masaha y'u Burundi hariko haragira nka saa kumi n'imwe ura nk'iminota mirongo ibiri reka dusubire duhe ijambo kandi abase ndabona telefone yiwe yagarutse abase mwiriwe neza
mwiriwe cyane muri hega abase
ndi mu nkambi mahama nkambi imahama eh, murafise aha mu rwanda murafise ikibazo murafise cyiyumviro
kiyumvita byo nashaka kubaza hano Eh, duga ku ijambo Luke Ya, ndabona Abbas eh, asubiye kugenda kandi nariko ndavuga nti ubu masaha y'u- y'i Bujumbura ariko aragira nka saa kumi n'imwe eh, Colonel baratuza hari amakuru yerekeye nk'imikino iri kwiraba abo bamaze gutahana intsinzi mwavuze ko hariho inkino zitandukanye hariho basket hariho na ah, na volley eka ni- n'urundi rukino ne- net eh, n'urundi rukino rushasha mwavuze hari amakuru Yego.
mashasha muri- mufise muri iki gihe
Eh, bo murabona aha- aho ndi eh, nacinje ahantu nyine hafata neza telefone ngoma nkinja yo kuraba mu kanya ndaza kwandika eh, ku rubuga ngurukanabumenyi twitter nyine eh, bizoba byagenze biheze ubu aho ndi sinegera aho inkino ziriko ziraba kuko ntegeranye Eh, mugabo ico nobamenya coco ni uko haheze atari urukino na rumwe rurahera ubu Eh, u- u- urwatanguye kare eh, ni urukino rwa basketball ruhuza uburundi na- na uganda Eh, rwatanguye saa cyenda n'inusu ubu u- basket irateba murazi ko bazoza barahagarika ku mwanya ku mwanya murazi ko ruza guhera hafi isaha cumi na zibiri zibura Eh, ku buryo nza kubibamenyesha neza baze kuba hafi barabe twitter yanjye Eh, ndaza kubandikira neza ziheze na na neza na neza nyine byagenze Eh, ariko eh, bambwiye yuko abakinnyi bose batonze baje byatanguye ku masaha nk'uko byanditswe hari abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko barandika babaza nk'ibibazo bati mbega ni kuki nk'izo nkino zitabera no mu gihugu hagati izo nkino zibandanya kubera i bujumbura Ah, inyishu muha abanyagihugu nk'abo nizi
Eh, murabona umuryango ukivuka ni n'ibintu byose iyo bigitangura bifite intango Eh, ubu uyu bibereye ngaha mu gisagara cya bujumbura ni- igihugu cyacu nticyasubira kubyakira Eh, kumbure birashobora kuzobera no mu zindi ntara ariko ubu u- eh, bashimye yuko byose byobera hamwe eh, kugira ngo byorohere eh, n'ababaherekeje baze barakurikirana hose nk'ubu bafashe nk'umu- uw'umupira w'amaguru bakawujyana i gitega iyindi uwundi mugwi bakawujyana i ngozi abandi bagakeneye ubujumbura murumva bamwe bazanana eh, yuko bo- byohava bibagora ingene baza baraja hirya no hino kugira ba- barorere ama- imigwi yabo Eh, ubu ubu turacagira ibyo mugabo nta kibuza yuko mu myaka izoza bashobora kubitunganya ukundi bakazana abarorerezi benshi ibyo bihugu bikabika nk'abarorerezi benshi baza gufata mu mugongo imigwi- imigwi yabo ariko ubu mu ntango baranabyumvikana mu manama ati bizobera aha dushaka ko bibera aha kuko naco nta na kimwe gikorwa eh, igihugu cakira sico gitunganya conyene abahinga baraza bakarabaho ibibuga nyine bimeze na- na eh, n'ubure- bure buhari hagati y'ikibuga n'ikindi kugira barabe yuko bashobora eh, kuza baragendagenda barabe bakinye banyine bariko barakora igihe cose habaye nk'inkino mpuzamakungu kenshi na kenshi abanyagihugu barashobora baduka ari benshi bakaja kuraba izo nkino ubu niko bimeze mwaratangaje amakuru as- atandukanye kugira ngo n'abari mu gihugu hagati bashobore kuza kuraba izo nkino abantu bashobora baduka kuraba nk'izo nkino cyane cyane nk'izerekeye inkino z'amaguru arizo zikundwa cyane rwose mu burundi baba bangana iki
Eh, amatangazo yarabaye cyane ku bimenyeshamakuru eh, bya hano iwacu eka ndetse n'ibyo hanze Eh, twaratangaje cyane Eh, indwi- indwi yose yaraheze atakindi kivugwa ari izi nkino Eh, turatumira abanyeshuri cyane cyane bari mu karuhuko kuko hariho inkino zizoba hagati mu ndwi ngo baracyari mu kiruhuko usanga eh, bamwe bamwe hako baja kumarigara canke iki bazoce baja kuraba izo nkino babe bararaba eh, barabe aho bakuru babo bageze nabo bashobore no kubakurira mu ngata ejo nta cobuza yuko hariho urwaruka rushobora no kwinjira mu gisirikare eh, ruzi no gukina hanyuma rukazobonerwaho Eh, n'abanyagisagara cyane cyane nabo nyine baratumiwe eka nabo hagati mu gihugu babishoboye Eh, nabo nta twaratanze amatangazo menshi tuyacisha hirya no hino ku buryo ndetse no nshimishwa n'ukuntu abanyagihugu babimenye ari benshi uno mwaka kuko byaraburiwe cyane amaradiyo yaradufashije arabikwiragiza hose mu gihugu ubu nta n'umwe atabizi ibiriko birabera ngaha mu gihugu cyacu tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na amuri amuri mwiriwe neza
neza muri hega muri iyo turi muri komine buganda muri zone ndahava mu ntara cy'ibitoki yego me murafise ikibazo murafise icyumviro
turafite icyumviro burema icya mbere burema ni uko habaza n'ingeni igihugu kibanyi cy'u rwanda cyitabiriye izo nkino ego birerekana neza ko n'ubundi imigenderanire ikiri mibi cyane hagati y'uburundi n'u rwanda ego nkaba n'ikindi noshima ni uko n'akarere kose k'afurika y'ubuseruko uba bari baribonera neza yuko mu burundi hari nk'amahoro inkino zitunganije neza inkino ziko ziraba mu mahoro n'umutekano ubu rero akarere ko karere kabona neza ko amahoro ari yose abanyepolitiki bahora bavugira ku maradiyo bavuga neza yuko mu burundi bicika ubundi bagabo bari kwarabyibonera ego mama nataka nyene kubishima kwanza ama mumbazaniwe mutumire kweli nimuze umuryango wa afurika ubone neza yuko hari ingorane hagati y'ubundi n'u rwanda bariko kuze barabyirengagiza kuko n'ubu n'umwe n'iryo shirahamwe rya afurika y'ubuseruko ubonye igihugu kimwe aricyo cyonyine kize kiva muri izo nkino hajya hariho agahaji ariko ikintu nosaba rero ni uko uwo barongoye ubumwe bwa afurika umuperezida wo muri tanzania yugira ibiganiro ibiganiro hagati n'u rwanda kuko ibihugu cy'u rwanda n'uburundi kugeza n'umbura nyine ibiganiro ni mibi rwose ni mibi rwose ahubwo ari ngene kwicara hamwe baganire aba bashyire hamwe hama ingane zive mu burundi no mu rwanda bashyire hamwe murakoze n'icyo nataka gutera murawundi turabishima twese mu burundi ahubwo
murakoze muri koloneli baratuza ibyiyumviro bya amuri bivuga ko kuna igihugu cy'u rwanda kitaje bivuga ko hari imigenderanire mibi hagati y'uburundi n'u rwanda reka nuko ayo mahiganwa yerekana ko amahoro sasagaye mu burundi ibyo byiyumviro nibyo
kuri icyo kibazo cya amuri n'ibyo ahereje gushikiriza jewe sinoja ku majambo y'abanyepolitiki cyangwa iki ko jewe ntawe negamiye twebwe turi inzego zikora zigakora iby'igihugu zigacungera umutekano iby'imigenderanire twebwe nta nta bihugu turengana ngo tugendeyo cyangwa ngo tugaruke bitemewe n'amategeko iby'imigenderanire nibaza yuko mwobibaza abandi jewe nivugira ibyo bya gisirikare gusa ibyo ntibabimbaza twe turakina twakira inkino hanyuma abaje turakina iby'imigenderanire nabyo twebwe ntitubigejwe
ndabona n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko baratwandikira rachel bigirimana agira ati ndababazwa n'ukumva u rwanda rutitavye ayo mahiganwa turasavye abarongoye ibi bihugu vyompi ko boja hamwe bagasubira kunagura imigenderanire myiza yahora kuva kera hagati y'ibi bihugu bibiri naho nsengiyumva jean claude bibagira ati niba koko bataraje niba bo ko bataje i kigali ubwo rdf yaja kureba yaja kuraba iki i bujumbura alphonse aisha ati sinzi sinzi kubera muri iki gihe amakuru avuga ko avuga ko mu Burundi muri iki gihe hari umutekano muke ivyo ayo mahiganwa yoba yerekanye ko amahoro atsimbataye mu Burundi koko ivyo ni ibibazo musaraba heje kwishura Gaspar eh, Colonel Baratuza ariko nagomba mugira ico muvuze ko byashikirijwe uh, na Sengiyumva Jean Claude avuga ati ko bo watagiye Kigali igihe eh, RDF yoyo yoja gukora iki ubujumbura
uwo ni uburenganzira kwandika uko yabivuze hari ku mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu murazi igihugu cyacu ibyo cyari gihitiyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byashyitse nta n'umwe atabizi twari ko turitegura neza ubwa mbere twebwe iyo bimeze gutyo utegura abakinnyi hanyuma ubonye batateguye neza bataritunganya ufise uburenganzira bwo kuvuga uti umwaka jewe ntabwo ndungika rero kuba byagenze uko twebwe ntabwo twarungije umwaka uhetse mbwa hari igituma hanyuma ubu naho bavuga ati uko bukeye siko bwira kandi ati nta mwaka udakora inkumi twebwe ubu mwaka iyo bibera ahandi twareye kubarungika mugabo twakiriye ku mwaka uza aho bizobera tuzobarungika ko turitegura nta ngorane ihari abo nabo bariko baravuga ati ingorane z'umutekano numvise umwe yabyanditse sinzi yuko ari ngaho i burundi cyangwa ari hehe kugira babone ko umutekano udakwiye muga twebwe niho turi kandi n'abashyitsi baje kuva ku munsi wa kane niho bari ibi byose byo barabishyize ko mu majambo y'uko ata kibazo cy'umutekano kiriho ngaha mu gihugu cyacu
ndabona abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika babandanya kwandika kuri facebook ariko cyane cyane bariko bavuga ukuntu igihugu cy'u rwanda kititavye izo nkino gerard sankara habonimana akaba agira ati izo nkino je mbona zifise insiguro yo gukomeza umubano hagati y'uwo muryango kubona u rwanda rutitavye izo nkino biva ku migenderanire mibi iri hagati y'uburundi n'u rwanda kandi biratahuritse kuko n'uburundi ntibwitabira ibikorwa bibera muri mu rwanda ayo makuru niyo koronere gaspar baratuza
gushika ubu nta bikorwa bya gisirikare birabera mu rwanda mugabo ibyo ari byo byose hamwe byoshika bikaba nabo nyine ababyeyi biga ku rwego hejuru ntaco noshobora kubivugako
alexandre nyabenda we wagira ati kuba u rwanda rutaserukiwe kuba u rwanda rutaserukiwe muri izo nkino nta gishasha kirimwo gusa byerekana inzira ikiri ndende mu mibanire y'ibyo bihugu ayo makuru yoyo iyi nzira ndabona ko babaza cyane cyane ibibazo bya politike mubona muri iki gihe hakorwa iki kugira ngo imigenderanire isubire inaguke hagati y'ibyo bihugu bibiri
nk'uko bivuze imigenderanire hariho abajejwe iby'imigenderanire kandi babinonoseye cyane babyize aho bageze n'ingene bariko babitunganya aho nta raporo baduha nta raporo bampa twebwe tuguma turindiye turabatumwa hanyuma bajejwe umutekano gusa no kwivuna abansi ibibazo bya politike by'imigenderanire ibyo ngira bo bibariza ahandi twebwe barazi neza ibyo tujejwe yuko ibyo bitarimo tugarutse cyane cyane ku bindi bibazo byabajijwe hari ikibazo cy'umutahe cyabajijwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika umutahe wavuye hehe baravuga ko ibyo izo nkino ari ikintu cyiza cyane rwose ko gituma n'amahoteli y'ubujumbura ikayuzura akaronka abakiriya ika ubutunzi bugatera imbere hari nk'amashyirahamwe ashobora kuba yaratereye kugira ngo mushobore kwakira abo bantu bose amajana atanu
ubwa mbere na mbere hoho hariho nk'uko nabivuze biratunganywa mu mafaranga uburyo igihugu gisanzwe giha ubushikiranganji bwo kwivuna amaso no kwitaho abahoze ku rugamba kuko ibi si ibintu bishasha iyo tutakiriye turarungika abakinnyi bacu hanze ku mwaka ku mwaka rero hariho icyo bita litera mu kigega cya leta rijejwe ibyo bintu nabivuze ntibikwiye neza mugabo hama hariho abakunzi b'u Burundi nako bakunda igisirikare cyabo ugasanga hariho amashirahamwe amwamwe akorera hano i Bujumbura akunda abakinnyi bacu ugasanga arafashije mugabo hanini nababwira yuko byinshi bitegurirwa mu bushikiranganji imfashanyo bavuga bati amazi akimuhana akazi imvura ihise twebwe rero turategura ku buryo n'aho atawukora umuntu ashobora kwitunganya ku bice bishika mirongo icyenda ku ijana ariko n'ubu sindaronka icegeranyo neza kuko biracakorwa biracabandanya ngira ngo mu nyuma mu wujejwe umugwi azoronka uburyo bwo gushimira abazoba bafashije ubusindi mu kibanza cye kandi ntabyo ndaramubaza kuko aracyari mu kazi kenshi niyaheza azoheza bishikire mu ijambo ryo kugara rizoba ku munsi w'igenekezo rya gatanu ukwezi kw'icenda
turabona abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bandanya kwandika hariho jacques mani mani ishimagizwe yandika ati ku bwanje umuryango urakomeye mugabo akanenge ni uko u rwanda n'uburundi byosubiza hamwe kanatsinda ni navyo bihugu bisangiye akaranga ururimi n'ibindi n'indi mico nimba mu muryango harimwo umurwi wa- wo gutatura amatati woja ku kivi harakwiye umuryango canke woja hagati eka kugira ngo ah, sinzi ko umuntu yavuga uruhagarara ariko kugira ngo icucuka kibi kirangire hagati y'ivyo bihugu
Eh, uwo yanditse eh, ya turumva yuko afise icyiyumviro ciza eh, cyo guhuza gusubiza hamwe ibyo n'ibisanzwe eh, ni intumbero nziza Eh, sinibaza yuko hakeneye abantu benshi kuko eh, bohuza ico bapfa eh, aho vyandurutse harazwi umuti utowe inyishu ngira ntibinagoye ariko ibiye sinagomba kubirandirako kuko ntibihuza ibi vy'inkino vy'uno munsi nibaza yuko co- coba ikindi kiganiro c'uwundi munsi
mwavuze ko eh, urwo rukino ruzorangira ku igenekezo rya kane turazi ko umukuru w'igihugu ariwe yuguruye ijambo ryo gu- eh, ryo gutanguza icese izo nkino Eh, mu- niwe mbega ashobora kuba ategekanya kandi gusozera izo nkino
Eh, i- ihiganwa rizorangira itariki zitanu zitanu z'ukwezi eh, kwa kw'icenda Eh, mbere hariho n'urukino ruzoba uwo munsi eh, rw'umupira w'amaguru uzohuza igihugu c'uburundi n'u- na- n'igihugu c'ubuganda hazoba ari isaha ruzotangwa isaha zitandatu n'igice eh, ku kibuga c'umu- citiriwe umuganwa rudoviko wa gasore nirwo rukino rwonyene ruzohaba uwo munsi Eh, birategekanije rero yuko ata eh, gihindutse uwuguruye niwe yugara Eh, twiteze rero yuko nyine ucubahira umukuru w'igihugu cacu n'ubu azosubira eh, kurondera akanya bishobotse agatera iteka akugara ivyo birori
Eh, umukuru w'igihugu cy'uburundi igihe yugurura izo nkino icese yaratangaje ko eka yarateye akamo ibihugu bigize uyu muryango kabisaba gukorera hamwe kugira ngo barwanye cyane cyane iterabwoba Eh, iryo terabwoba ririhe cyane cyane ibihugu byo barimo ni nk'ibi
Eh, ibikorwa by'iterabwoba murazi yuko eh, igihugu ca somaliya nacyo nyine casabye kwinjira muri iri hamwe ibi kikaba bakaba bariko baravyiga Eh, hama murazi yuko hariya hariyo ingabo nyinshi ziva muri ibi bihugu eh, duhereye ku gihugu c'ubuganda co ca mbere gifiseyo benshi hagakurikira igihugu c'uburundi n'ibindi bihugu bitarungiseho ingabo birafise intererano bitangayo nari nibagiye n'igihugu ca kenya Eh, murumva rero ibihugu bitatu kuri bitanu gushika uno munsi bifiseho ingabo nyinshi Eh, igihugu i- ico gikorwa c'iterabwoba iryamigwi ya al shabab arivyo ishira imbere Eh, irashobora rero kutaguma hariya gusa ikimukina hari murazi ko yagize imaze kugira ibitero bihambaye mu gihugu ca kenya mu gihugu ca uganda ibyo rero ntawe wo bideha yuko n'ahandi badashobora kubikora Eh, n'aba rero baza baratera mm, imi- amagrenade batera mu mibare batera hirya ni ibikorwa nk'ivyo bigamije gukora ikibi kinini kugira utere ubwoba abantu Eh, murumva yuko atari vyiza ivyo umuntu ategerezwa kubi eh, kubishirako inguvu Eh, kuko rero nyine icubahiro umukuru w'igihugu yabisavye eh, imigwi y'iterabwoba n'akaranda birarandarara eh, nk'imirandaranda ni ibintu bibi cyane umuntu ategereza kwiyamiriza akagwanya yivuye inyuma atakuvuga eh, ngo naka ngo ni ngo ni intwari ngo ni intore kubera ya- yamaze inganda mu kanya gatoya cyane rwose haravuzwa amakuru avuga ko hashobora kuba harabaye indyaneka n'aho abasirikare b'uburundi bagumye berekana ubumwe mu kanya gato amasegonda cumi n'atanu akamomotera igisirikare c'uburundi n'igisirikare c'ivyo bihugu byose byaje muri iyo nama ni- n'akahe amasegonda cumi
Eh, akabo notera ni uko aba bose baje gukina bagahurira mu gihugu cacu bokina bazi yuko eh, bafatanye mu nda bamenyane hanyuma bakine umwe umwe wese azi yuko atsinda hama uwutsinzwe yemere yuko arushijwe colonel Babandanye.
gaspar baratuza umuvugizi w'igisirikare c'uburundi murakoze cyane rwose kuba mwaje ku- muri iki kiganiro turashimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baterereye tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma ah, na fatu yadufashe kwegeranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese